muracumva radiyo ijwi rya amerika isamiraniye i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda radiyo ijwi rya amerika isaminanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kuri mikoro muri kumwe na onyamitanga ishaka tuvugira mu burundi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na metero mirongo ibiri na kabiri mu rwanda mudukurikiranira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ikaze muri aya makuru yo kuri uno mwanya leta y'u burundi iremeza ko atawe, atawe uzi irengero rya alain guillaume bunyoni wahoze ari minisitire w'intebe y'icyo gihugu ukuri ni uko parike jenayide ya repubulika ifise ibyo yiketse ko umujenerali dupolisi bashaka kumubaza barafise iyo batanga raporo ko je parike jenayide ntimpa raporo n'ivyo bamurondera ko je ntavyo barambwira kuko urumva ntibashoboye kumubona uyu ni martin nteretse umushikiranganji w'umutekano mu burundi mu rwanda bamwe mu bayobozi bakuru b'ishengero anglikane bitandukanyije na justin welby ari episcope wa diocese ya canterbury mu bwongereza gutana mu mitwe gukomeye kwabandanyije uno munsi wa gatatu mu mabarabara y'umugwa mukuru wa sudani khartoum ugutana mu mitwe gukomeye kwabandanyije uno munsi wa gatatu mu mabarabara y'umugwa mukuru wa sudani khartoum ku munsi ugira gatanu ni nyuma y'uko agahengwe hagati y'impande zitana mu mitwe gasambutse fideni ngabo aratubwira ibindi urwamo rw'ivoho n'amabombe rwumvikanye ku mugwa mukuru khartoum ababa muri icyo gisagara batangaje ko gutana mu mitwe gukomeye hagati y'igisirikare cya leta n'inteko ziyongoye kuri leta kwabereye hafi y'icicaro gikuru c'igisirikare mu gice kiri hagati ku mugwa mukuru Khartoum itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bufaransa Agence France Presse AFP ryatangaje ko abagwanyi biyongoye kuri leta bari mu modoka z'igisirikare n'amakamyo bakwiragiye mu mabarabara yo mu mugwa mukuru Khartoum mu gihe indege z'ingwano z'igisirikare cya leta zariko zizunguruka hejuru y'ico gisagara aho zarasa mu bibanza vy'abagwanyi biyongoye kuri leta abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi baba ku mugwa mukuru Khartoum batanguye guhunga ico gisagara inyuma y'uko binyegeje mu mazu yabo mu kiringo cy'iminsi itari mike umuyaga nkuba n'amazi vyaraciwe mu bice bitari bike vy'umugwa mukuru kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi wirangiye abantu batari bake barafise ubwoba bwo kuja hanze kurondera ibifungurwa igisirikare cya leta n'abagwanyi biyongoye kuri leta bari bumvikanye ku gahengwe inyuma y'uko umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika anthony blinken avuganye ku itelefoni na general abdel fatah al burhan ayoboye igisirikare cya leta na general mohamed hamdan dagalo ayoboye inteko ziyongoye kuri leta akamo katewe na blinken kari kamwe mu katewe n'abatari bake mu makungu gasaba ko amahoro agaruka muri sudani
igihugu cya ukraine cyakiriye uyu munsi amamisire ya mbere yo mu bwoko bwa patriot za leta zunze ubumwe za amerika ibindi tubigezweho na mugenzi wacu thomas kamirindi ibi byose biraturuka ku matora y'umukuru w'igihugu yo mu bihumbi bibiri na makumyabiri dominion yaregaga fox ko yayishebeje ibeshyera imashini zayo zakoreshejwe mu gutora ko arizo zatumye donald trump atsindwa nk'uko nawe yabisakuzaga cyane zibira amajwi joe biden dominion yasabaga indishyi zingana n'amadolari miliyari imwe na miliyoni magana atandatu ejo kuwa kabiri mu mujyi wa wilmington umucamanza w'urukiko rukuru rwa leta ya delaware mu burasirazuba bw'igihugu fox na dominion batangaje uko ari batatu ko bumvikanye ko fox izishyura dominion amadolari miliyoni magana arindwi na mirongo inani na zirindwi n'ibihumbi magana atanu kugira ngo urubanza rutazabaho ajya kungana na kimwe cya kane cy'amadolari miliyari ebyiri na miliyoni magana cyenda na mirongo itandatu ivuga ko yinjije mu mwaka ushize mu buryo mbumbe ni ukuvuga itarakuramo ibindi byose nk'imisoro inyungu cyangwa se ibindi byose biteganywa n'amategeko indi sosiyete y'ikoranabuhanga ry'amatora yitwa smartmatic irayirega mu rukiko rukuru rw'i new york mu burasirazuba bw'igihugu ko nayo yayishebeje ibeshyera imashini zayo kwibira amajwi joe biden mu bihumbi bibiri na makumyabiri bituma rero donald trump atsindwa irasaba indishyi zingana n'amadolari miliyari ebyiri na miliyoni magana arindwi imashini za dominion zakoreshejwe mu matora muri leta makumyabiri n'umunani naho iza smartmatic zakoreshejwe muri zimwe na zimwe mu zindi leta
leta zunze ubumwe za amerika uno munsi wa gatatu yasabye turkiya na hongariya kwihutira kwemeza ukwinjira k'ubusuwede mu ishyirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari atlantic otan ibindi kuri nkuru mugenzi wacu fidel niyongabo Turkiya na Hongiriya byarazibiye ivyerekeye kwemeza ukwinjira icese k'Ubusuweda muri OTAN mu kiringo c'amezi atari make bivuye ku matati atari make yabaye y'Ubusuweda n'ivyo bihugu bibiri. Umushikiranganje wo kwivuna abansi wa Amerika Lloyd Austin yatangaje ko biteguriye kwakira vuba Ubusuweda nk'igihugu kigira ica mirongo itatu na kabiri mw'ishirahamwe OTAN. Yavuze ko biteze ko ivyo biba imbere y'ikoraniro rya OTAN ritegekanijwe mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka. Lloyd Austin yasavye ibihugu bya Turkiya na Hongiriya bicuritse na Amerika kwemeza ukwinjira icese k'Ubusuweda muri OTAN mu buryo bwihutirwa bushoboka. Lloyd Austin yabitangaje mu rugendo arimwo mu Busuweda, yatangaje ko Amerika yongereje igitigiri c'abasirikare bacu mu Busuweda. Yavuze kandi ko bongereje ibitigiri vy'amato n'indege z'ingwano bigendera ico gihugu mu vyerekana ukugene babandanya gushigikira bikomeye Ubusuweda. Ubusuweda na Finland vyasavye kwinjira mw'ishirahamwe OTAN mu kwezi kwa gatanu mu mwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri hari nyuma y'uko uburusiya buteye Ukraine. Ivyo bihugu bibiri vyabavanuye n'imyaka amajana abiri vyari bimaze ata ruhande na rumwe vyegamiye ko mu vya gisirikare. Yamara mu gihe Finland yashoboye kwinjira icese mw'ishirahamwe OTAN ku itariki zine y'uku kwezi kwa kane aho yabaye igihugu kigira ica mirongo itatu na kimwe muri iryo shirahamwe ukwemererwa icese k'ubusuweda kuracagwanywa n'ibihugu nka Turkiya na Hongiriya.
mubandanye kumviriza radiyo ijwi ry'amerika isamiranirai washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ku site yacu ya interineti ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com turi no kuri facebook na twitter aderesi yacu ni arobaze voa radiyo yacu mu kanya turaja mu makuru yo mu karere k'ibiga binini bya afurika umushikiranganji yajejwe umutekano mu burundi aremeza ko uwahoze ari umushikiranganji wa mbere alain guillaume bunyoni atawe uzi irengero ryiwe martin nteretse avuga ko ibiro vy'umushikirizamanza kizigenza wa repubulika biriko biramurondera ibindi kuri nkuru mugenzi wacu elojuweri kaneza ikiganiro umushikiranganji ajejwe umutekano n'intwaro yo hagati yahaye abamenyeshamakuru cabereye mu biriwe ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura yishura ku bibazo vy'abamenyeshamakuru yarindirije amasaha abiri yose mu biriwe martin niteretse yanse kuvuga mu zindi ndimi ashima kuvuga mu rurimi rw'ikirundi gusa ikibazo cari kiraje ishinga abantu benshi ni kijanye n'ikibanza ubu uwahoze ari umushikiranganji wa mbere arenga iyo bunyoni yabarizwamwo umushikiranganji niteretse yavuze ko atawuzi irengero ryiwe ariko k'ubutungane buriko buramurondera mugabo ukuri ni ukuri ukuri ni uko parike jenayide ya repubulika ifise ibyo yiketse ko umujenerali polisi bashaka kumubaza nibyo baragize kuri perekitisiyo bafise iyo batanga raporo ko je parike jenayide ntimpa raporo n'ivyo bamurondera ko je ntavyo ntavyo barambwira kuko urumva ntibashoboye kumubona niteretse ajejwe ubushikiranganji bw'umutekano yanagarutse ku ifatwa ryavuzwe ry'intwazangabo zibiri zifise ipete rya colonel mu gipolisi yatangaje ko desire w'amahoro atwara igipolisi kijejwe kurwanya imigumuko beae afunzwe akaba ariko arumvirizwa n'ubutungane mugabo nta kintu kinini yifuje kubivuga ko amenyesha ko ari dosi kiri mu butungane w'amahoro desire umuserebu umuserebu mucini baza ko ntapfunzwe gusa yahinduriwe amabanga ariho uwamusubiriye mu vy'akazi gabo ko vyahuriranye nuko ngira ngo bariko barondera intwazangabo ngira nico baciye babifataniriza ko mugabo nibaza ko ntavyo barambwira urumva dosiye iri muri parke generale de la republique iyo bariko barayikorera uw'amahoro narumvise bavuga yuko bariko baramwumviriza kuri uyu wa kabiri hari ikinyamakuru cegereye ubutegetsi citwa ikiriho candikira mu burundi canditse kivuga ko wahoze ari umushikiranganji wa mbere yari afise umugambi wo kuzingamika igihugu akoranye na bimwe mu binyamakuru acafuza igihugu birimwo ivy'abarundi n'ababirigi umwe mu banyamakuru bavugwa ni bob rugurika umuyobozi w'ikinyamakuru rpa gikorera mu buhungiro kuva gituriwe n'abantu bari mu myambaro y'inzego z'umutekano z'uburundi mw'ijoro ry'uwa cumi na gatatu ukwa gatanu ibihumbi bibiri na cumi na gatanu umunsi habaye ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo mu Burundi Rugurika yakoze amatohoza menshi ku bibazo by'Uburundi muri aya mezi umunani n'iminsi mike aheze Bunyoni yakombowe yahaye ijwi rya Amerika umwihwezi ukurikira kenshi ibintu nk'ibi iyo biriko biraba muri sende detete haba hariho ubundi butumwa bwinyegeje inyuma yabyo haheze amezi arenga umunani perezida ndayishimiye akuye umushikiranganji we wa mbere arenga iyo mibunyoni haravuzwe byinshi muribuka amajambo ndayishimiye yagiye arashikiriza aho yagabisha abantu avuga bene ivyo bintu vy'amafaranga rero kubona ejo ku munsi wa mbere yararungitse abapolisi eh, na- n'umutahe ngo wo gusaka ku rugo rwa bunyoni bavuga ko ngo barondera y'amafaranga menshi hanyuma bakanayabura mu nyuma bagatwara imbwa imbwa tuzi ko zija gusaka ibigwanisho canke urumogi ivyo byose rero bikwereka ko hariho ico bigamije ku bwanje perezida eh, ndayishimiye nibaza ko ariko aragomba gusamaza abantu kubwo uwo munyamakuru yigeze gufungwa kubera amatohoza ku mabi yakorwa mu Burundi yashize ahabona muri kahise hari ibinyegezwa vyinshi na rirya biboneka ko atagahengwe kabonetse ku bibazo vyari vyavuzwe ko biterwa na bunyoni perezida ndayishimiye yarigeze kuvuga imbere yo gukura generale bunyoni mu mabanga y'umushikiranganje wa mbere yarigeze kuvuga ko ngo hari abajenero bashatse kumutembagaza eh, ngo bashatse kumukubita kudeta icyo gihe hato havugwa arenga iyo bunyoni n'abandi mu nyuma arakura abantu ariko byaragaragaye ko ata muco mwinshi n'ukuri kwinshi byari birimo kuko abantu ntibashaka gusenyura inzego z'igihugu ntibashaka kwica umukuru w'igihugu hanyuma ngo ubareke kujya bunyoni arashobora kuba ari ngaho i bujumbura bunyoni arashobora kuba ari hagati mu gihugu Eh, murazi no, no, uko, uko bimeze kose igihagararo asi- a- a- agifise mu banywanyi b'umugambwe mu bategetsi mu gisirikare n'igipolisi amakuru yuzuzanya ijwi rya Amerika ryaronse kuva kuri uyu wa kabiri ni uko uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'u Burundi General Alain Guillaume Bunyoni yoba yahungiye mu gihugu kibanyi ca Tanzania isakwa ryabaye ku nyubakwa zibiri za General Bunyoni mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura no mu ntara ya Rutana mu manuko bushira ubuseruko ritegetswe n'umushikirizamanza kizigenza wa Republika Silvestre Nyandwi icarivuyemwo ntikiratangazwa ku mutahe yasohoye ku munsi wa mbere yategeka gusaka amazu y'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere umushikirizamanza kizigenza yari yanditse ko yikeka ko hoba hari ibifovya vy'amafaranga muri ayo mazu arenga iyo bunyoni niwe murundi wenyene rudende kugera ubu afise ipete vya commissaire de police general ringana na general w'ingabo mu gisirikare eroje urikaneza ijwi rya amerika
rakoze leo juri kanitse kuri iyo nkuru i kigali mu rwanda inama ihuje bamwe mu bayobozi bakuru b'itorero eh, ishengero anglican yatangaje ko bitandukanyije na justin welby ari episcope wa diocese ya canterbury mu bwongereza ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika asumta kaboye
inama irimo kubera i kigali yateguwe n'ihuriro ry'abangirikani ku isi rizwi nka gafcon bivuze global anglican future conference umuyobozi w'iri huriro umunyamerika forey thomas beach uyobora itora angirikani muri amerika ya ruguru yabwiye abitabiriye inama ko batagifitiye icyizere umuyobozi wabo justin welby In recent days, we've seen the Church of England, aragira ati led by "Mu the minsi ishize Archbishop of twabonye Canterbury and their bishop wa bishops, walk canbary away from the atandukira mu plain teaching mwimerere of Scripture.
w'ibyanditswe byera We call on them to bakangurira repent.
abantu kwihana to return to the bakongera teaching of the kwigisha word ijambo of God.
ry'imana on bakareka them to gusigiriza stop ibyaha blessing sin turasaba and abantu return to the kugarukira sanctity imana and holiness bakimika of ubutagatifu bigisha ukwera k'ugushyingirwa mwicuze Repent and mugaruke ku return to mwimerere the teaching of w'ibyanditswe Holy byera Scripture.
n'agahinda kenshi Sadly, imitima imenetse reka with broken mbisubiremo hearts.
nanone We birababaje say that again.
n'umutima Sadly, umenetse ntabwo with broken twakomeza hearts.
kumufata nk'umuyobozi We will say that mukuru until the w'itorero Archbishop ry'abangirikani of Canterbury ni igihe cy'amavugurura We ku can no longer bangirikani recognize him as the first among equals.
muri diyoseze mirongo ine n'enye zigize itorero ry'abangirikani ku isi mirongo ine n'ebyiri zose zitabira inama y'i kigali iyi nama ihuje abagera ku gihumbi magana ane nk'uko bitangazwa n'itorero angirikani ryo mu rwanda diyoseze ya kantibari ari naho hari icyicaro gikuru cy'itorero ry'abangirikani ku rwego rw'isi ntiyagaragaye muri iyi nama y'i kigali musenyeri manasi gahima umwepiskopi wa diyoseze ya gahini ari nawe itorero ry'abangirikani ryakuriye agaragaza ko bifuje ko abangirikani bose bo ku isi bakongera kwibukiranya amahame yo kugendera ku byanditswe byera birinda ubuyobe mu nyigisho zitangwa gahima avuga ko bitandukanije n'icyemezo cyafashwe na diyoseze ya kantibari cyemeza umubano w'ababana bahuje ibitsina kuko bo basanga kinyuranije n'imyemerere yabo twarabyanze twavuze ko icyo bemeje tutazakigenderaho niyo mpamvu twese abahuriye ahangaha tuvuga rumwe tutemera ibinyuranye n'iby'ijambo ry'imana rivuga umwuka mubi ujya kuvuka uhera ku mwanzuro wafashwe n'ubuyobozi bw'itorero ry'abangirikani mu bwongereza riha ikaze mu rusengero abakundana bahuje igitsina mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka abagize iri torero banasabye imbabazi abatinganyi kubw'igihe kinini rivuga ko ryamaze ribavangura kantebari n'abasenyeri bayo bemeza ko batinganyi nibazajya bava gushyingirana mu mategeko nk'itorero bazajya babaha umugisha gusa iri torero ryavuze ko ritazabasezeranya cyangwa ngo bemere abapasiteri kubashaka iki cyemezo nicyo cyarakaje cyane itorero angirikani ryo mu rwanda ndetse n'ayandi menshi anyuranye yo ku isi yiganjemo ayitabiriye inama y'i kigali rukundo metode umwepiskopi muri diyoseze ya karongi mu burengerazuba bw'u rwanda bagaragaza ko baha agaciro ibyo bibiliya yigisha kuruta imico y'abantu bibiriya n'umuco w'abantu bisa n'ibihora birwana iyo rero birwanye dushyira imbaraga cyangwa duha agaciro ibyo birayigisha kuko biratuyemera nk'ijambo ry'imana ryahumetswe nayo iradushyikiriza ngo rituyobore ubundi twari tuzi ko ibyo birayigisha n'umuco nyarwanda wigisha ni uko gushyingirwa ari hagati y'umugabo n'umugore kugira ngo ubashe kuvuka n'uko umugabo n'umugore bahuye ubu se nu- bagufata bakagushyingira n'uyu mugabo muzabyara iki bamwe mu baba mu mashyirahamwe y'ababana bahuje ibitsina mu rwanda ndetse n'abafasha ayo mashyirahamwe bagaragaza ko kuba hari amatorero yamagana ababana bahuje igitsina binyuranije n'imyemerere isaba abakorera imana gushyira hamwe bwana karangwa izina twamwise kuko atifuje gutangaza umwirondoro we agaragaza ko amatorero n'amadini ariyo akwiye gutanga ingero mu kutavangura icya mbere ni uko mu rwanda ni kimwe mu bihugu bita- bidafite amategeko abahana so rero bakwiye kugira uburenganzira nk'abandi banyarwanda bose ku maserivisi yose ariko iyo bije mu bijyanye n'iyobokamana n'imyemerere eh, hari igihe uba wumva bisa nk'aho bitumvikana uburyo umuntu witwa wenda ko ayi- arigisha ijambo ry'imana arabwiriza abantu bazi imbere y'imana araba- ara- aregereza abantu imana n'icyo imana yamutumye ariko akagira noneho abasunika yigizayo bataba sinavugana nabo aba sina- ntibaza mu itorero ryanjye abantu sina So, rero nkibaza ukuntu umuntu uba ko abwi- yigisha abantu kumenya imana agarura abantu ku mana akari nabo basunika ngo bajye kure benshi mu bashyigikira aba bana bahuje igitsina bagaragaza ko kubaha akato ari ukubangamira uburenganzira bwa muntu kuri manase gahima uyobora itorero angirikani muri diyosezi ya gahini agaragaza ko uburenganzira bwa muntu bugira aho butangirira ntarega siko uburenganzira bwose ari bwo- ari ari ukuri nangwa ari bwiza nangwa siko bujyanye n'imyigishirize ya bibiliya twebwe ndabivuga nk'umuntu w'imana uko umuntu azumva uburenganzira bwe ntabwo azumva ko uburenganzira bwe agomba ku- kunyumvisha ko uburenganzira bwe ariko nanjye ngomba kugenda nk'uko wabitekereza inama ihuje abepiskopi b'abangirikani yatangiye kuri uyu wa mbere izasozwa kuri uyu wa gatanu ni inama ishobora kwemerezwamo uburyo bushya itorero rishobora kuyoborwamo nyuma y'icyemezo cy'itorero ryo mu bwongereza asumta kabuyi ijwi ry'amerika i kigali
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyi aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
je ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika ako karirimbo katwibutsa ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe mu masaha y'i bujumbura mu burundi ni kigali mu rwanda mugenzi wacu fidel niyongabo niwe azoteramisha ikiganiro cejo turi kumwe ku murongo wa telefone aducire ku mayange ico abateguriye ejo fidel
yego Oriane akoze ejo mu kiganiro muri sanga ah, tuzovuga ku kibazo cy'ihindagurika ry'ibihe kibandanya kuvuga ko cyane mu makungu abantu bamwe babona ko ari ikibazo gikomeye cyane amakungu ategereza guhagurukira byihutirwa mu gihe hari abandi babona ko atari ikibazo nyamukuru kiraje ishinga amakungu nyamara umunyamabanga mukuru w'ishinzwe amakungu onu antonio guterres mu ikoraniro mpuzamakungu ryerekeye amazi ku isi ryabaye mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo irindwi na gatatu yasuye kugabisha amakungu kugarukira guhagurukira iki- bikomeye ikibazo cy'indabarika ry'ibihe bavuga ko atagikozwe ukwiyongera k'ubushuhe rubandanya kwibonekeza ku isi bizogira ingaruka zikomeye cyane ku bayibako aho niho tuzoshimikira mutumire akaba yitwa jean chrysostome ngehayo umuhinga mu byerekeye ibidukikije ari mu gihugu cy'ubusuwisi azovuga ku bw'uko abona ikibazo urakoze cyane fidel nyongabo aho rero nejo ku munsi wa kane kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe amasaha i bujumbura mu burundi mu kigali mu rwanda amakuru y'iradiyo ijwi ry'amerika arabandanya ingabo z'uburundi ziri mu butumwa mu ntara ya kivu y'epfo muri kongo zirasaba abanyagihugu bo- b'amoko atandukanye y'abanyekongo gusubira kugenderanira eh, ku- kugenderanira inyuma y'imyaka irenga itanu ah, amwe muri ayo moko adasabana kubera ibibazo by'intambara ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo ari i buvira
nyuma y'imfu z'abaturage ndetse n'ubujura bw'amatungo byari bimaze gufata intera ikomeye muri grupoma bijombo ubuyobozi bw'ingabo za congo fardc n'ingabo z'uburundi byaraye bikoranye inama mugatanga n'amoko y'abafurero abanyamurenge abankintu n'ababembe mu rwego rwo gushaka uburyo amahoro yakongera kuboneka muri bijombo ubusanzwe muri bijombo usanga buri bwoko bufite umutwe witwaje ibigwanisho buvuga yuko bushinzwe kuburinda iyo habaye imvururu z'ubwicanyi cyangwa ubujura ugasanga byitirirwa ubwoko runaka bwana muzuzi setonde ni umuyobozi w'ishyirahamwe ritegamiye kuri leta rikorera mu misozi miremire ya bijombo yavuze yuko ari intambwe ishimishije kuba abasirikare bakomoka mu burundi bongeye guhuza abanyamurenge n'andi moko yo muri bijombo ubusanzwe ayo moko ntacyapfa ahubwo akoresha na bamwe mu banyapolitike bayajyanisha bimika muri gurupe imwe abami babiri ndetse bakaba baba ibizangano mu baturage ibyemezo byavuye mu nama ni uko twebwe nko mu ruhande rwacu rw'abanyamurenge twababwiye ngo guhera none twakiriye ubwiryi abafurero nabo bemeye ko batanze amahoro mu mu banyamurenge ni ukuvuga ngo icyo kintu bemeye ko bahanguye ngo isoko abanyamurenge batageragamo uyu munsi bagende bayigeremo Mm.
imihana batageragamo cyangwa se uturere batageragamo bemeye ko bagomba gufungura inzira zose kuva mu rurambo ugahuruka mu bijombo kuva mu bijombo ugahuruka mu mikenke na minembe uyu muyobozi wa sosiyete sivile avuga yuko ingabo z'uburundi na fardes bishyigikiye imwe mu myanzuro abo baturage bafashe irimo gufungura amasoko n'inzira zari zafunzwe kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi abasirikare b'u Burundi batwijeje ko bagiye guhagarara hagati kurebera ibyo tuvuye kuvuga kuko bizashyirwa mu ngiro kandi nabo bazadufasha mu buryo bwo gukomeza gufasha baherekeza abantu mu nzira zose bashaka gucamo n'abifuza kugenda n'abifuza kuragira aho bashaka kuragirira nk'ubu mugatanga inka kera zamaze kugerayo ubu ni ukuvuga ko ari inka z'abafurero ziraragirirwa mu gatanga ari inka z'abanyamurenge ubu nyine ziri mu gatanga byiringiro robert akurikiranira hafi iby'umutekano bibera muri teritwari ya fizi uvera na mwenga avuga yuko ayo moko atuye muri bijombo ashobora kongera kubana mu mahoro kubera yose amaze kurambirwa n'intambara hashize imyaka igera kuri irindwi hari intambara hagati y'abanyamurenge abapfurero n'abankintu kandi bakorana n'imitwe mvamahanga muri iyo mitwe mvamahanga nyuma yo kwitandukanya nabo babonye kuko nta musaruro wavuyemo mwiza ndizera kuko kuri ubu nyine kuba bicaranye bakabonana iyo ni intambwe ya mbere intambwe ya kabiri ni uko bamaze kubona igihe kirekire bagize bari mu ntambara kuba barashigikiwe wenda n'abanyepolitike ariko abanyepolitike ba kongo bataragize icyo babahindurira mu kubagarurira kuba- gusubira kandi kubabanisha iyo yoba intambwe ya kabiri yo gutuma hagaragara ko icyizere gihari ijwi rya amerika ryagerageje kuvugisha abahagarariye ingabo ku ruhande rw'uburundi na congo ariko ntibyadushobokera nyuma y'igihe kigera ku mwaka abasirikare b'uburundi binjiye muri congo gufatikanya na fardc kurwanya imitwe yitwaje ibigwanisho bimwe mu bitero byibasiraga imihana y'abaturage byarahagaze ndetse izo ngabo zivanaho na za bariyeri zitemewe n'amategeko muri bijombo twibutse yuko abasirikare bo mu gihugu cy'uburundi bari muri teritware za uvira fizi na mwenga batari mu butumwa bw'ingabo z'umuryango w'afurika y'uburasirazuba ahubwo bari ku bufatanye bwa kongo n'uburundi vedase ngabo ijwi rya amerika uvira
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kiloheti ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kiloheti ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kiloheti ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kiloheti ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kiloheti ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kiloheti ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda
bakunzi b'ijwi rya amerika umwaka urashize tubategurira ikiganiro cy'ubuzima bungabunga ubuzima ikiganiro tubagezeho dufatanyije na flash tv yo mu rwanda buri wa kane na buri cyumweru ku ijwi rya amerika gitambuka kuri radiyo kuwa gatatu ndetse no ku mbuga zacu zose nimutubwire nyuma y'umwaka icyo kiganiro mwacyakiriye mute cyabafashije iki mu buzima bwanyu mutwandikire mubinyujije ku rubuga rwacu rwa facebook kunywa igikomiti cy'amakoma ni ingenzi bambaroga
radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda aho nitangaza ko ubuhindi buzoba igihugu ca mbere kibamwo abantu benshi kurusha ahandi ku isi mu kwezi kwa gatandatu gutaha Ubu- eh, ejo mu kwezi kwa gatandatu gutaha ibindi kuri inkuru mugenzi wacu thomas kamirindi ubuhinde n'ubushinwa bombi hamwe bihariye kimwe cya gatatu kirenga cy'abatuye isi buri gihugu kirengeje abaturage miliyari imwe na miliyoni magana ane leta zunze ubumwe za amerika ni iya gatatu kure n'abaturage miliyoni magana atatu na mirongo ine ubushinwa buracyari ku isonga nk'uko byamye bimeze kuva mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo itanu ariko rero ikigega cy'umuryango w'abibumbye gishinzwe abaturage funuwapu mu magambo ahinnye kivuga ko bwa mbere na mbere ubuhinde butangiye gusiga ubushinwa buzaba buburusha abaturage miliyoni ebyiri n'ibihumbi magana cyenda mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka abaturage b'ubushinwa batangiye kugabanuka ahanini kubera kubyara abana bakeya n'abajya mu zabukuru benshi kurusha ibindi bihugu by'isi ababyeyi bari babujijwe kurenza umwana umwe hashize imyaka irindwi gusa ubushinwa bukuyeho iyi politiki nko mu mwaka ushize abaturage b'ubushinwa bagabanutseho byibura ibihumbi magana umunani na mirongo itanu byari ubwa mbere bibaye muri iyi myaka mirongo itandatu ishize naho ubuhinde bumaze imyaka irenga mirongo itatu bwaragabanyije cyane umubare w'abana bapfa bakiri impinja bufite ababyeyi babyara abana benshi kurusha abashinwa n'abaturage benshi bakiri bato kurusha ubushinwa miliyoni magana abiri na mirongo itanu n'enye z'abahinde bari mu kigero cy'imyaka iri hagati ya cumi n'itanu na makumyabiri n'ine y'amavuko
turiko turaja ku musozo w'ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha ariko mbere yuko turangiza reka tubabwire ingingo nkuru nkuru twabashikirije yamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi no mu karere k'ibiyaga binini twababwiye ko i kigali mu rwanda inama ihuje bamwe mu bayobozi bakuru bo b'ishengero anglikani yatangaje ko bitandukanyije na justin welby eh, umwepiskope wa diocese ya canterbury mu bwongereza Eh, twababwiye kandi yuko ah, m- ugutana mu mitwe gukomeye kwabandanyije uno munsi wa gatatu mu mabarabara y'umurwa mukuru wa sudani katum ku munsi ugira gatanu Eh, ni nyuma y'uko agahengwe hagati y'impande zitana mu mitwe zari kari kasambutse twababwiye kandi yuko umuryango wa onu utangaza ko ubuhindi buzoba ari igihugu ca mbere gituwemo kurusha ibindi guhera ejo bundi mu kwezi kwa gatandatu gutaha twababwiye kandi yuko umushikiranganji ajejwe umutekano mu burundi yemeza ko uwahoze ari umushikiranganji wa mbere alain guillaume bunyoni ya- atawuzi irengero ryiwe martin nteretse avuga ko ibiro vy'uku- vy'ubushikirizamanza kizigenza bwa repubulika buriko buramurondera ayandi makuru murashobora kureba kuri site yacu ya interineti aderesi yacu ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com aho ni naho turangirije amakuru n'ibiganiro turashimiye nadia ataha mu buhinga bw'ivyuma peter, Clen- peter handley yari ari mu buhinga bw'ivyuma nawe nyene kuri mikro mwari muri kumwe na orian itanga ishaka ndabashimiye mwe mwese mugire umugoroba mwiza